Yo up cupucupucu ariko urikinge sha uzajya unyita tonto sha fisito gasaro aragukunda cyane Sha, nanjye ndagakunda pe ahubwo zana igikoma n'umugati muhe sine aho bwiyongeraho amafaranga nari kumugurira ifi burya ngo ni nziza ku mwana sha nuko nta kantu nanjye nari kwigura pe ariko nindangiza kwiga nzahita nshaka akazi ngo ufashe tu humura fisito nanjye sinicaye ubusa hari aka bizinesi ngiye gutangira sine ubwo ni bizinesi bwoko ki sha gigi yangira inama yo gucuruza avoka mu isoko aha reka reka sine wowe ntabwo wabishobora rwose kubera iki se reka sine sinifuza kukubona uvunikana gataro uretse n'umwana ujya mu isoko wapi pe byo birumvikana harimo imvune ariko se utekereza ko ntabishobora
sha sinzi pe ariko ni igitekerezo cyiza ndashaka uko nakwibeshaho n'umwana wanjye ntakomeje kurushya papa kandi gushaka umugabo nabyo simbishaka
ariko wakwegetse urwo rugi koko ego kevin ari nzi ko wakinaga none koko wiyemeje kureka ishuri winsakuriza ahubwo reka naniryamire ibyo numvise nibyo keve kumbura abeshya ko urwaye naho ni ukwanga kujya ku ishuri none se si tica james ubu ngenda wo mu ishuri oya yikubeshya ni iki cy'abashaka ni uko keve yita ku masomo kuko ari umusibiri keve urumva ushaka gusibira nanone njye ariko nabwiye ko nashaka kwiga ndishakira akazi kabamo ibiceri wiki nta soni byuka se tugende nyine cyangwa mpamagaye papa na mama ntabwo wabyumva ni iyo nsinzwe ikizamini abo twigana mba numva banseka ngo kuko nasibiye keve ibyo ni ibyo wishyiramo pe njyewe se ko twageze ino ngasubira mu mwaka nigagamo byantwaye iki koko
Mm, erega nabuze n'ipantaro yanjye si iyo si ukuguru kurimo guhinguka munsi y'umusego ariko keve ufata n'ifu mukayisasira byuka vuba tujye ku ishuri ariko si ipantaro ingana gutya mu maguru Ah, wapi kabisa reka turebe iyo pantaro ngaho nawe iriya kuntu ari ikidabadaba He, ok reka nze nyikugabanyirize seriyese kankorera kabisa ndajyayo ukagira agacupa nemeza abanyeshuri umva mbese ugomba gusubira ku ishuri kuko ariyo bizagira akamaro ntabwo ari ukujya kwiyerekana gusa
niko valentin Karame.
ubu ntusinzira mu ishuri koko reba ijoro waraye wiga ukabona azindukiye mu ikayi erega mfite tesite mu kanya papa kandi ndashaka kugiramo amanota menshi cyakoze njya biranshimisha iyo nkubona ukunda ishuri mwana wanjye ngomba gukunda kwiga papa kuko nzi ko bizangeza kure nibyo
yeee waramutse fisito usanze nanjye narangije kwitegura niko muhu Karame.
ko uzindutse ugiye ngiye ku ishuri none se ishuri wiga muri ibi wanjye ye oya ariko Oya iki?
ni uko nari nje kureba valentine valentine se niwe mwarimu wawe papa niki fisito aje kundeba ngo tujyane ku ishuri asya ku buryo aturuka iriya akazenguruka ateye yajya ngo aje kukura ngo amujyane aha dore aho nibereye ariko se papa niki ko anika akunda kuza kundeba tukajyana ntibigutera ikibazo Na ubwo Nick, kuba na ari Nick.
fisito bitaniye he Ah, ngaho nimwihute mutava munakererwa ra
keve yo va ku kibaho rwose uri kuderanja abandi bari muri etiri ariko mwiza ntugakomeza ibintu ngo ni ukuri sefuteri reka tube turyoshye ariko mu gihe tica ataraza ubu se yagize umuyobozi w'ikigo mva muri gusakuza gutya mariya mfatase ngaho basi mu munota umwe oya keve Eh.
ahubwo niba wanaze kukurega kuri pefu basi reka mbereka kandi kadanse ejo nabonye kuri tivi si byo ra none si byo. hari agapa basobeka amaguru ukikaraga gutya ugasimbuka ngo wa
wowe urwagaruka imbere usubire n'ibyo wari urimo vuba jyawe se tica wowe wenyine wowe keve unambwira impamvu umaze iminsi utaza ku ishuri rwose tica nawe nararwaye
niko keve icyo pantaro ikoze ibiki cyari kinini mu maguru ndayigabanyisha tu cya papa papa ugatinya ugafata ipantaro ukayigira icupa ariko tica nizo zigezweho mu basitari pe urebye nk'amakiripe yose Ki- umva mbese hano se turi muri kiripe oya
ndavuze ngo sohoka ugaruke mu ishuri iyo pantaro imeze nk'iz'abandi banyeshuri
ani njye ntabwo nshaka gutinda muri bureki mfite tesite mu kanya sha valanti ibyo utamenye ntabwo wabimenya hasigaye iminota mbe hano uzi ukuntu batera atinya ibizamini wowe No, yatangazwe kubera agatesite ka feke n'ukuri
muri saa kumi n'utanu keve wowe uri kadogosha ntabwo uzi ukuntu abasaza dukora ngo ubuzima bwo ku ishuri buryohe
valanti wabaye iki hehe se uzi ko n'inyuma ku ijipo yawe habaye kwagira ngo se ahubwo ni ibihugu byishushanyijeho iwe keve ngenda kwiyamye mva inyuma vuba ariko wajya ujya ikinyabupfura wa murezi keve mbarega tuvuye hano vuba nonaha Eh, ngiye kubwira abandi batipe twigana baze barebe pe mva mbese data valanti hacyangwa utize umupira wanjye uba ukenyeye
mwana we si iki gisebo ngiriye mu kigo ndagikwizayo ku kani Mana yanjye, ndatunguwe noneho ndarutanze ko nanjye se nta kotegisi nitwaje ubu koko urabigenza gute valentine ubu se ntahe ko mfite tesite mu kanya
ariko wa mukobwa uzi kuririmba ukaba n'umukozi pe urakoze cyane papa valentine Urabizi rwose.
manzi uremeye Apana. Cyama bagize sakwe bakajya kwiga ahandi gasenyuka. Sha, wasigara unkinginga nguze muri groupe yanjye.
uzabaze sinaza mu kagurupe kawe kandi niyo bamwe bagiye umva twinjiza abandi niko se gigi ubundi mugendera kuki muhita mujya muri sawa Cyahise ko bupfa gutoragura.
oya rada twebwe icyakwanza tureba umuntu uzi kuririmba ari kugira n'imyitwarire myiza none se nk'uriya muhungu ufise uwo kwa kazungu yitwara Aha mumbarize papa Valentine.
ese ko wagira ngo hari ikibakora reta papa valentine fisito ni umwana mwiza
kuki se ko ntamushira amakenga gigi icya mbere cyo ukurikije ukuntu yitwara fisito ni uwo kwizerwa
niko se gigi umuntu muhura mu kuririmba ukabona ko ari ukwizerwa gutya oke ngaho mbwira papa valentine ubwo bibaye atari ibyo kazungu yajya amusigira butike ngo yakire amafaranga anamurangurire
aha wa mugani da Cyakora zikuririmba.
atari n'ibyo uburyo fisito yita kuri mushiki wabyaye akamufasha kurera umwana ntabwo bigirwa n'abahungu bose gigi birumvikana yowe wagarutse muri kabuto mwana papa valentine munyihangane njye gusuhuza umujama wanjye reka nze ngo wabere mwana
erega ni inshingano zacu gufasha abakobwa mukenera iki cyumba cyabagenewe
gusa mbabajwe nuko ngiye gusiba tesite nditahiye Eh? utaha none se urababara mu nda cyane oya ariko igisebo mfite ubu sinasubira mu ishuri sebo valentine Kare.
nta mpamvu yo kugira igisebo kujya mu ntango se si ubuzima busanzwe ku mukobwa aha yego ariko si ngombwa ko wagira umenya ko nyirimo Hmm. ariko kubiganiraho nk'abakobwa hari bagenzi banyu byafasha mu kumenya kuyitegura aha ndabyumva tica gusa ariko ngomba kujya guhindura iyi jipo wakomeje se ugakenyera uwo mupira ariko ntusibe tesite valentine Eh, tica oya ninjiye mu ishuri nkenyewe n'umupira abandi bahungu bashobora kumenya impamvu bakantaramiraho Eh, none se valentine kandi ikindi wasanga na kevi hari abandi bahungu yabibwiye nabo bakanserereza valentine Kare.
ibyakubayeho byaba no kuri buri wese rero ntibyakubuza gukomeza amasomo yawe
ndumva kuba tuganira bitumye numva ngaruye icyizere numvaga nihebye reka njye no gukora tesite Eh.
baba we iyi ji imaze inyota nari mbanye ku ishuri pe
ariko ushaka kuvugira igikabyo wa mwana we niko se amasomo aragenda nkeka ko kuba kevin na mwiza bigana bibafasha eee kumenya noneho nzaba uwa mbere ra ayiwe wa mbere nuko ni uko rero data mama nike barakubeshya mba mwiza kandi uko yabaye wibeshya aceceka oya mureka avuge amafuti yawe Ya, dore ngo uramwara iyi tija james yanamusoye mu ishuri kubera ko yambaye ipantaro y'agacu ngo iki iyo pantaro imeze ite se kandi rata ni james udakunda sitire zigezweho oya keve ugomba kubaha abarimu haguruka ndebe iyo pantaro niyo wambaye doni maguru urabona ko kanyegereye neza ego ibi ni ibikira iyo pantaro ukomera ukarinzima wayikoze ibiki keve mama ni ngewe wayimudodeye n'urushinge urabona se nari umuhatari Ah, yego rwose ndabona wanamenya kudoda pe ariko ntugashyire abandi mu kagani okay mama noneho mbere yuko njya ku kigo cy'urubyiruko nahizane nongeye nyihambure imere nk'uko yaba we imeze.
ani Eh?
n'ukuntu yari imbere ye koko
valentine karame papa maze guhumuza ntirekera amata ku ruhimbi eh yego
ariko iyi nka kuva yabyarirwa utanga umukamo utubutse pe Mm, ubu rero tugiye kujya tubona amafaranga atubutse ni byiza ariko ikibazo ni uko nta mwanya mfite wo guhora ngemura amata rwose ndumva kuri njye nashyira imbaraga mu gusudira gusa oya papa Mm.
ntabwo wabireka kandi nabyo bituzanira amafaranga ariko uzi imvune iri mu kuzengurukana igicuba mu ngo zose tugemuramo amata n'ukuntu haba hatatanye
cyakoze nibyo ariko se papa buriya fisito ntimwamuha akazi akajya ayagemura kubera iki se fisite ari buvuze
aha ni uko nzi ko asanzwe atwara ibicuruzwa by'abakiriya ba kazungu ku igare yabifatanye rero mukamuhemba hanyuma nawe ukajya uva ku kazi uhita wiruhukira
reka manze mbitekerezo numve niba bishoboka
yoni ubonye ko kagabo amuzanye se yo kuba dore kagabo amukunzuza
Ewana kagana ari ngukumbera utwe.
sha nawe nari mbakumbuye byatari wangu Waranabyibushye.
ngaho mbwira bimeze bite se aho wiga umva uzi ko ngiye kuzaba producer No, no, no, no.
Nase wese ugafata umusa.
ubu ndi kwiga ibyo gutunganya umuziki
uyu se wamaze kubona ko uza mu producer ego ko maze natangiye kugerageza gukora n'indirimbo Ah, nawe njye nyiri mu mana
sha ukuntu nakundaga umuziki bikampesha ishuri ryawe nabonye ko ikintu ukunda gishobora guhinduka umwuga wawe pe
Ewana ngiye unkunda amafaranga pe. Wabona ntabaye umuvunjayi.
wowe cyakora nanjye ukuntu nakundaga imyuga nta kuntu ntari kuyikora kabisa Sha, ndumva mwese mukora ibyo mwakunda kuko nanjye nkwiye kwishakamo ikintu nkunda kurusha ibindi waratinze ahubwo akaba aricyo nshyiraho imbaraga
fisito we reba ko igicuba kiziritse ku igare neza mba nabyitondeye valanti Eh.
gusa wangu sha, wakoze kunsabira papa wa kamakazi pe eee ndabizi nuhembwa uzahita uguramo sitiri Mhm, wapisha ntuzi ko ngomba guhita nishyura amasomo ya nimugoroba nkajya nigana n'abandi eee nibyo koko ndabyibutse kandi birumvikana ariko ntundebe uriya muhungu di mana we papa wawe noneho simukira niko fisito aho nakubwiye niho wagiye
nari ngiye kugenda ubwo uramara iki hano ahubwo muri mu bugambo gusa abakiriya bakeneye amata nonaha mbare gatatu ntakikubonaho reka ngende rwose papa valanti ubwo se kandi aho unyuze niho nakubwiye ujyana amata
eee genda neza fisito
urabona ko karago karambugura amata yanjye bahu niko papa Yawe.
si wowe umukanzu ugatuma agwa ngwiki